hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people today video na about Gani Adams my people and Yoruba elders my people some of the Yoruba elders will be say dem dey for Yoruba land Don't go against Gani Adams for the statement will be say e make will be say e talk say most of the Oba will be say dem dey for Yoruba land in past dem He said because of the posi position wey im dey aare onakakanfo He said now only alaafin of oyo wey be say put am for there He say no say now only Allah alaafin you na im put am for there He said but he had to see oba wey be say e pass am for yoruba land e say becos of the position wey be say in the in na aare onakakanfo of yoruba land and many yoruba people go against and wey be say many people come outside to come tok say no matter how oba small for yoruba land say oba no be people wey be say you go fit use am take compare Ààrẹ Ọ̀nà for of Yoruba land. He say even if Oba dey rule the small town for Yoruba land, he say king na king, Oba na Oba. He say Ààrẹ Ọ̀nà for no go fit dare use im position to take compare the rest king wey be say dem dey for Yoruba land. This Yoruba man wey be say e come outside so, e dey let us dey understand say if they decide say they want choose another area on kakanfo for each each state for yoruba land e say e possible say if they dey call area on kakanfo say na area on kakanfo of yoruba land does not mean say area on kakanfo say he pass oba of yoruba land e say like this now The way uh, uh, gani Adam they see himself e dey see himself like god e they use himself then they compare the king say him pass dem say in position pass some king for yoruba land so that means say now only Allah alaafin for your position na him pass am because e dey let us dey understand say na alaafin of oyo put am and many people they feel say since we be say Allah alaafin of oyo na him put gani adams gani adams fit they talk say him pass the king of um, king of oyo but make you know they use himself to they compare the rest king wey be say dem dey for yoruba land e say because that one has finished and na disrespect to the king of yoruba land because many king of yoruba land wey be say they no go fit come social media to come talk dis one but they go get people wey be say they go discuss with wey be say they need to come social media to come address the matter and then dey send message go give gani adam say if he won't put himself up he go get where he go put himself up but not before where upper of yoruba land for to dey use himself dey compare the rest upper of yoruba land say he go get upper where be say go talk say the position where be saying e dey so im pass he e say let he dey let people they understand because he talk am for inside interview say him pass some of upper of yoruba land my people make a live on. una make on a year waiting. This yoruba elder man get to talk where be say don't come outside to come send strong warning message to gani adams wey be say they like Gani Adams they understand a lot of things wey be say Gani Adams dey try to confuse people for yoruba tradition matter my people make i leave una make una watch the video before i come back to come talk to una my people. mo kí gbogbo ọmọ yorùbá ọmọ kóòtù òjire mo kí gbogbo àti ẹ̀ ń wò mí lásìkò yìí high chief dr olú ògúndọ̀là lórúkọ tèmi láti ìpínlẹ̀ èkìtì ẹ mo gbọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo tún lọ sórí social media mo rí níbi tí ààrẹ ọ̀nà kakanfò ibà Gani Adams tó ti sọ wípé oyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò tó ń jẹ wípé kì í ṣẹgbẹ́ àwọn ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá à ẹ dákun ẹ bá wa sọ fún ibà Gani Adams irú èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mo ní ọ̀wọ̀ tó tóbi fún ṣùgbọ́n ẹ bá wa sọ fún kó má dorí ìtàn ilẹ̀ Yorùbá kó má dorí rẹ̀ kodò kò sí ọba kan ní ilẹ̀ yorùbá bó ti wùwù kọba náà ò kéré tó bó ti wùwù kí ìlú ọba náà aya ìletò tó ń darí kó kéré tó kò sí ọba náà tó ń ṣẹgbẹ́ ààyè ààrẹ ọ̀nà kakanfò torí ọba ló máa ń ṣígun fún ààrẹ ọ̀nà kakanfò bó bá ti jọba yorùbá àwọn ni wọ́n ó ṣígun fún ààrẹ ọ̀nà kakanfò bá a bá fẹ́ jọ ṣe bó ṣe kí ó ṣe rí bó ṣe yẹ kó dẹ̀ ṣe rí nìyẹn àti wípé ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò tá à ń sọ yìí pé ilẹ̀ yorùbá ẹ bàbá wò dáadáa ǹjẹ́ àwọn ìpínlẹ̀ oníkálukú ṣé wọ́n lè jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò tí wọ́n ní kán pé lóko tí wọn ó bá pè é ṣé àwọn ìlú náà lè jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò tí wọ́n ní torí kò sí ìlú kan ní ilẹ̀ yorùbá tí ò ní ẹni tí ò ní àyè ipò tó jẹ́ ipò akíkanjú ológun tí wọ́n ń jẹ nílùú kọ̀ọ̀kan bàbá wa sọ pé ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò ilẹ̀ yorùbá ẹ jẹ́ kẹ́ni tí wọ́n fi jẹ́ nílùú ọ̀yọ́ kó ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí iṣẹ́ kì í kúkú ṣe pé kábíyèsí ajérò kábíyèsí èwe eh, adó àbí kábíyèsí òòrè eh, ní mọ̀bà lọ́tùn àbí kábíyèsí eh, déjì àkúrẹ́ àbí àwọn ọba ilẹ̀ yorùbá tó kù tó idórí ọ̀ni kì í ṣe pé gbogbo wọn náà ni wọ́n pa ọ̀pọ̀ tí wọ́n jọ yan ẹni tá a fi jẹ́ yìí nítorí náà ẹ dákun nítorí ọlọ́run ẹ bá wa sọ fún ibà Gani Adams kó má dorí ìtàn ilẹ̀ Yorùbá kodo kò sẹ́ni tí ò lè jẹ́ ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò tiẹ̀ ní agbègbè ààrẹ ní agbègbè tiẹ̀ o jagunjagun pọ̀ o oníkálukú sì mọ̀ bóun ṣe tó ẹ dákun ìgbéraga lọ́lọ́run ò fẹ́ ẹ bá wa sọ fún ààrẹ ọ̀nà kákàǹfò ilẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti jẹ́ alóba lórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àgbọ́ àsìgbà ṣùgbọ́n kó má sọ wípé òun ju àwọn ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ yorùbá kò rí bẹ́ẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀ o ọba ló ń ṣígun fún jagunjagun kí jagunjagun ó tó jagun jagunjagun yàtọ̀ sí ọba o ẹ jẹ́ kó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ yorùbá kò ní dàrú o ohun gbogbo yóò gbè wá ilẹ̀ kóòtù òjire yóò sì gbè wá lẹ́ẹ̀kan sí i ṣe Dr. Olóògùndọ̀là lórúkọ tèmi ẹ ṣeun. protest ó fẹ́ kí n ba ìṣẹ̀dálẹ̀ yorùbá jẹ́ ni ọba jagunjagun ní ààrẹ ó lójú ọba tó ju ààrẹ lọ nílẹ̀ yorùbá ipò gbogbo lẹ̀ yorùbá rèé Fúnmiṣọ́ ni mo jẹ́ lóòótọ́ aláàfin ló fi mí síbẹ̀ ṣùgbọ́n ipò gbogbo ọba lẹ̀ yorùbá ni ipò tó gbọ́dọ̀ wúlò fún gbogbo ọba lẹ̀ yorùbá ni kí ni ká ti rí. my people una don hear wetin Gani Adams talk and una don see hear wetin dis yoruba elder man talk my people the word wey dis yoruba elder man talk e really make sense my people because if ghanaian adams we they use himself they compare the rest oba of yoruba land When we say they talk, say in past them, that means you need to they do the right thing because if the time wey be say yoruba people they in trouble wey be say they no go see are on kakafo wey we say go stand for there and you go they talk say in get many or omogun for yoruba land and at the end of the day dis yoruba people know they see action and the same person wey be say they stand for them wey be say e dey stand for dem wey be sunday gboo sunday gboo no get any position for this yoruba e no get any shift title but e still keep on dey fight for im pipo so but for you to come outside dey use yourself take dey compare oba e come be like say gani adams now dey use the oba wey be say dem dey for yoruba land till dey rub ground because e no suppose to be so oba na pipo wey be say dem suppose to dey respect no matter how di oba be whether di oba dey for small town whether e dey na small town na e dey rule abi na big town e no suppose make gani adams dey use himself to dey compare oba of yoruba land and this yoruba elder man dey feel say gani adams dey try to confuse people wey be say dey for social media to dey look down on obas because the statement wey be say e make now na say same gani adams dey talk say many people. dey look down on yoruba obas we be say that they cause elders but this one we be say gani adams do now It's like a slap to yoruba obas face because he not give them any respect if gani adams really give them respect He not go dey use im position dey compare the west oba because oba they different from Ari Onakakanfo because before they go even talk say they won't call Ari Onakakanfo come aside. They go first look for yoruba oba wey be say e for yoruba land and it no make sense for him to come public to talk say eh, he go get the upper wey be say he pass am for yoruba land and for the fact that this yoruba elder man fit come outside to come address this matter it really make sense and a lot of people really like the way the man talk. and the yoruba people feel say a disrespect to yoruba oba wey be say dem dey for yoruba land and many people they feel say right now no be make Aare Ona for they put himself say him pass yoruba but no be the matter where they ground now say the matter where they for ground now now, action yoruba people need action They need action we be say They need to put stop to the thing We be say dey apple for yoruba land wey be say di fulani dey permit them. They oppress them. They take over their land We be say they dem no we even go farm We be say that they live in fear before six o'clock in the night everybody don't enter house The one wey still get house they run come comot for house They run come out. They live in house na dis kind are real no array for suppose come outside to come fight for to come speak for since e tok say im pass Oba of Yoruba land. But therefore, one side they decided to they talk about say in past Oba of Yoruba land without no action, it no make sense. So my people, as I hear this news, now just make a carry and share and with you. Now make gonna let me know what you on a thing for the comment section and if you never subscribe, me subscribe. So that I no go miss any latest gist way the upload. On a bye bye till I come on our next time. Bye guys, see you guys in my next video. Bye guys.